muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwongeye kwirirwa nanone muri kumwe na thomas kamirindi amakuru mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda cyangwa se kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi aho muri hose ingingo z'ingenzi abantu babiri baraye bishwe ku kitabi n'abantu bataramenyekana bahise bahungira mu ishyamba rya nyungwe aho ngaho ni mu rwanda naho mu burundi intara ya rumonge ni iya mbere mu bikorwa by'iterambere n'ubu dukeneye yuko n'ejo twosubira tukaba aba mbere twabyakiriye neza kuba twararonse ikibanza cya mbere mu ntara yacu no mu ikomine yacu ya rumonge no mu gihugu cyose murabumvise rero n'abaturage bo mu rumonge barishimye nyuma y'aya makuru n'ikiganiro kwa nyaburunga nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu rwanda minisiteri y'ingabo z'igihugu yatangaje ko abantu batazwi ejo ku mugoroba nko mu ma saa kumi n'ebyiri bishe barashe imodoka z'abagenzi eshatu mu murenge wa kitabi ni mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo abantu babiri barapfuye abandi umunani barakomereka nk'uko itangazo ribisobanura turi kumwe n'umunyamakuru wacu mutijima temistokle kuri telefone temistokle wiriwe neza
wiriwe neza tomasi niko ubu ngubu umuhanda cyangwa ugikongoro bimeze bite wabaye nyabagendwa
kugeza ubu kugeza muri uyu mugoroba nta modoka ihaguruka hano icyangugu mu zitwara abagenzi igenda iciye mu bishyamba bya nyungwe nta n'imwe yakoze kandi ubwanjye nagerageje gushaka ku yerekezayo ariko bambwiraga ko ari muri ibyo bice bya gikongoro ni ukuvuga za kitabaho ndetse na gasarenda nkaho cyangwa se butare bisaba ko batega izica ku kibuye zabageza i muhanga kuvuga igitarama bagatega icyerekeza muri icyo gice kindi cy'amajyepfo ntabwo rero kugeza ubu umuhanda uri abanyabagendwa keretse haramutse hari imodoka wenda ubuzima zaba zahagurutse i kigali zitarashyika ino ariko kugeza ubu ntazahagurutse ahangaha kuri iki cyose zerekeza i kigali hari amakuru ufite y'uko byifashe ubu ngubu muri kariya gace ka kitabi
ku bijyanye n'amakuru twabashije kumenya kugeza ubu ni uko abategetsi ku rwego rw'intara y'amajyepfo ni ukuvuga guverineri w'intara ariwe gasana emmanuel uheruka kuvanwa ku buyobozi bukuru bwa polisi y'igihugu agahabwa kuyobora iyo ntara y'amajyepfo ndetse n'umuyobozi w'akarere ka nyamagabe bagiye kuganiriza abo baturage ba kitabi bishobore kuba wenda biri mu rwego rwo kubahumuriza ko kugeza ubu ntabwo turamenya ibyavuye muri ibyo biganiro bagiranye hari amakuru ufite kuri bariya bakomeretse
ku bijyanye n'abo bakomerekeye muri icyo gitero kugeza ubu nk'uko iryo tangazo ribigaragaza rya minisiteri y'ingabo z'igihugu ni uko ari abantu umunani kugeza ubu rero hari batatu bahise boherezwa bavanwa mu bitaro kigeme biri nyamagare n'ubundi ku gikongoro aho bose bahise boherezwa bakimara gukomereka boherezwa nyine aho ku kigeme ariko hari batatu baje kuvamo boherezwa ubutare ariko naho amakuru twamenye ntabwo bahasize ahubwo bahise boherezwa muri afurika i kigali ibitaro bya kaminuza bya kigali babiri muri bo nibo boherezwa muri afurika undi umwe yoherezwa mu bitaro byitiriwe umwami fayisali nabyo biri i kigali ubwo ni ukuvuga ko aho ku kigeme hasigaye batanu
kugeza ubu ntabwo turamenya niba bose bagihari cyangwa se hari ababa bavuwe wenda byaba byari byoroheje bakaba barekurwa bagataha iwabo ariko bibaye uko bimeze haba hakiri abagera kuri batanu
temisitokire mutijima ndagushimiye
murakoze cyane tomasi ukomeze rero dukurikiranire iyo nkuru
yego yego murakoze
igitero ku kitabi n'ejo rero ku mugoroba umunyamakuru wacu eric bagira ubusa aratubwira ko atari ubwa mbere muri kiriya gice cyo mu karere mu ntara y'amajyepfo ariko hagana mu burengerazuba si ubwa mbere rero haterwa eric bagira ubusa itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa minisiteri y'ingabo riravuga ko icyo gitero cyagabwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya saa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'itanu mu murenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda minisiteri y'ingabo iravuga ko icyo gitero cyahitanye abanyarwanda babiri gikomeretsa abandi umunani iravuga ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya kigeme kugira ngo bakomeze kwitabwaho umuvugizi w'ingabo z'u rwanda liyetona koroneri inosa munyengango muri iryo tangazo yavuze ko igisirikare cy'u rwanda cyahise gikurikirana abaga igitero bahungiye mu ishyamba rya nyungwe muri iryo tangazo yagize ati tumaze iminsi dukurikirana aka gace ubu turatekereza ababa bihishe inyuma y'iki gikorwa turimo gukurikirana abagabye iki gitero kandi haraza kugira igikorwa ku babigizemo uruhare ingabo z'u rwanda kandi ziratangaza ko umutekano w'abaturage ukwiye kwizerwa muri uwo muhanda wabereyemo icyo gitero ndetse ko urimo gukoreshwa nk'ibisanzwe ijwi rya amerika yashatse kumenya amakuru yisumbuye ku bikubiye mu itangazo ry'igisirikare maze ihamagara liyetona koroneri inosa munyengango uvugira igisirikare cy'u rwanda ntiyitabye telefone ye ngendanwa umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje iki gitero kije gikurikira ibindi bitandukanye byagabwe mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda nabwo muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi uyu mwaka nibwo mu karere ka nyaruguru humvikanye ibindi bitero by'abagizi ba nabi byatwitse n'imodoka y'umuyobozi w'umurenge wa nyabimata bihitana abantu babiri bikomeretsa abandi batandatu icyo gihe igipolisi cy'u rwanda cyatangaje ko abateye nyabimata baturutse mu ishyamba rya nyungwe ku gice gihana imbibe n'igihugu cy'uburundi icyakora nyuma y'ibyaberaga i nyaruguru humvikanye amakuru avuga ko byagabwe n'umutwe wa frn uvugirwa na karikisite sankara mu ijambo yagejeje ku basirikare basozaga imyitozo ya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda muri iki cyumweru umukuru w'u rwanda paul kagame yaburiye uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'u rwanda avuga ko bitamugwa amahoro ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa bashobora kwifuriza u rwanda nabi bavuga ngo rwanda waduha ngo rumere rushya ajya ajya agenda araguze asenge akora ibyo ashatse akomeze yifuriza u rwanda nabi ibyo ariko umunsi agize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake ntabwo dushotorana dushotorana murabizi ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera sibyo ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera cyane cyane iyo byagusanze iwawe ntabwo wabyihorera ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera kugeza ubu amakuru agaragara muri bimwe mu bitangazamakuru aravuga ko u rwanda rwahise rwohereza shinshi itabona muri nyungwe umutwe w'ingabo udasanzwe mu bikorwa byo guhiga bukware ababa bihishe inyuma y'icyo gitero bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ibyo rero ni ku gitero minisiteri y'ingabo z'u rwanda ivuga ko cyari kibaye ku kitabi ni mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo y'igihugu abantu babiri barapfuye abandi umunani barakomereka nk'uko itangazo ribivuga naho abateye izo modokari z'abagenzi mu muhanda kigali kigali butare gikongoro cyangugu bo ngo bahungiye nyine mu ishyamba rya nyungwe mu burundi intara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu imaze imyaka itatu gusa ivutse ariko yatambutse izindi zose ibi ya mbere mu bikorwa by'iterambere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi fidelite yishatse araduye inkuru akanyamuneza kuzuye abanyarumonge kuva bumviye ko intara yabo yaronse ikibanza ca mbere mu bikorwa vy'iterambere abanyagihugu twavugishije twabasanze ku kivi bariko barakora isuku mu gisagara ca rumonge bahurikiye mu ishirahamwe dufumbatirane yihaye intumbero yo kugira isuku vyaratunejereje cane kumva ko ikomine ya rumonge yabaye iya mbere twama twakoze ibikorwa vy'iterambere twama twasukuye igisagara iminsi yose twama turi abantu turi imbere n'ubu dukeneye yuko n'ejo twosubira tukaba aba mbere twabyakiriye neza kuba twararonse ikibanza cya mbere mu ntara yacu ni mu ikomine yacu ya rumonge no mu gihugu cyose twagomba ko dusisikara kwama dukora aka kazi kugira ngo ibikorwa bitere imbere urabona umwanda turakura urabona isuku turiko tura- turakora neza tuba twakiranye umunezero ntangere dushishikara dukora n'utundi dukorwa dutandukanye dusaba yuko bose twovira hamwe twese rimwe bose bakaja mu bikorwa bose bakaja mu mashirahamwe tukama twateje imbere ikomene yacu ya rumonge iyo ntara imaze imyaka itatu ivutse rumonge yahora ari imwe mu makomine agize intara ya bururi umukuru w'igihugu c'u Burundi petero nkuru nziza nawe nyene yarayikeje rumonge ira- iranshimisha cyane kuko iri mu ntara nshasha turakomera amashyi cyane mu Burundi, mu Burundi. mu muhererezi aba ari uwa mbere abakurambere bari ngaho barorera gusa Ah, rumonge i- i- ejo bundi hashize imyaka itatu none iraba iya- iba iya mbere ese yaba ko- provinsi rumonge yabayeho kuva kuri kuri wa gasore igeze kure umwihwezo kugene ibikorwa by'iterambere vyakozwe mu makomine no mu ntara wabereye mu ntara ya muramvya ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera mu ikomine ya bukeye mu ntara cumi n'umunani rumonge na karuzi nizo zatahukanye ikibanza ca mbere ku manota mirongo icenda n'umunani b'icindwi intara yabaye iya nyuma ni ya muramvya yaronse mirongo itanu n'abiri kw'ijana nayo ku ruhande rw'amakomine atanu yaronse ikibanza ca mbere ku manota ijana kw'ijana ayo nayo agizwe na komine rumonge rugazi ngozi na zibiri zo mu ntara ya gitega arizo buraza na bukirasazi hagati aho amakomine ya nyuma ari mu ntara ya muramvya ni nayo ari munsi ya mirongo itanu kw'ijana agizwe na kiganda ifise mirongo ine n'umunani n'ibicindwi kw'ijana na mbuye ifise mirongo itatu n'atatu n'ibice bitatu kw'ijana umukuru w'igihugu c'u burundi yarakeje amakomine yabaye ya mbere yongeye atera intege ayafise ibibanza vya nyuma Bo hamikina yacu twagomba gushimira eh, amakomine icumi yabaye iya mbere nuko mwogerageza ivyo bibanza mukabigumya hanyuma kandi turateye intege na komine icumi za nyuma kandi kandi ijambo ry'imana rira- rira- riraremesha ravuga yuko a- a- abambere bazaba aba nyuma abanyuma bakaba abambere umwaka uza ni heza rero ku banyuma Eh, eh, mwikubita agashi mwikubita agashi musenge hamace mukora bizoca bigenda neza iryo suzuma ry'ukugene amakomine yatunganije ibikorwa by'iterambere rikorwa n'ubushiranganji bujejwe ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu no gutunganya inzego muri bikuru bikuru vyisungwa mu gutanga amanota harimwo ibikorwa by'iterambere vyaranguwe nk'imigambi yatunganijwe amanama yatunganijwe mu makomine hisunzwe ayari asanzwe ategekanijwe mu gihugu c'u Burundi amakomine asanzwe aronka ku mwaka miliyoni amajana atanu yikorako mu gutunganya imigambi y'iterambere hagati aho mwomenya ko muyasuzumye amakomine atatu agize igisagara ca bujumbura atarimwo kuko yoyo atakwigenga araronka aracari mu minwe ya meri ya bujumbura muri komine rumonge intara ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika fidelite yishatse eric bagira ubusa na temisto clement ijimana ndabashimiye noneho ni cya kiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze ntigwanye muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho dushimikira ku vyerekeye gushyira habona ukuri ku vyabaye muri kahise k'u Burundi n'akamaro kavyo mu kunywanisha abarundi abatumire ni babandi nyene babiri honorable adolphe banyikwa ni umushingamateka mu mugambwe w'abanama rimwe fnl honorable mwaramutse amahoro cyane sangwa muri kino kiganiro mwakoze cyane urakoze nawe ubundi turi kumwe ni honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafrodebu honorable mwaramutse mwaramutse neza sangwa muri kino kiganiro mwakoze kudutumira ndaramukije na mugenzi wanjye turi kumwe ngaha ndaramukije ka abarundi mbere eh, n'abanyamahanga bari kubatwumviriza murakoze kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika honorable Phineas ukuri gushobora kunywanisha abarundi kuturuka hehe ubwa mbere ukuri nababwiye ko ari ijambo rikomeye cyane rihambaye uwo kuva hehe ubwo kuri ubwa mbere kuva mu barundi kuko ibyo byose byabaye byabaye ku barundi niyo bazokuvuga baka- bakubwire abariko baratohoza kw'ivyo bintu ariko kugira ngo bigende neza nuko ubutegetsi bwo kwirinda kugira ngo uyu mugwi bawugire igikoresho cyabo uyu mugwi uhari kuko uyu mugwi ubaye igikoresho cy'ubutegetsi ukuri ntikuzomenyera ariko honorable banyuka yavuze ati igihe twatora nta n'igitsure cyajemo ibyo yabivuze nacu na- nacu ariko twebwe nacu tw- twabo- twabonye ibindi twabonye ibindi kuko mu madosiye tura- turazi amadosiye menshi yari yagiyeyo abantu kandi ba- bakwije ibisabwa byose N- ashi nta n'umwe- nta- nta n'uwo barungurutse Eh, ba- ashi amado- ntituzi iyo yagiye amadosiye urumva rero eh, ha, uburundi turazinanye urumva rero uyu mugwe twosaba ko ubaye igikoresho cy'ubutegetsi kuri ntikuzomenyekana kuko mu gihe umuntu yaba ariko aza kukubaza ibintu uzi ko ahengamiye mu butegetsi nibyo uzi ntubimubwira ico binyegeza Eh, ni nizo ngorane kuko ubishaka u- ha- haba mu kwizera uwo mugwi uka- tuka- abantu bakarusha mu cyizere ariko abanyika yavuze Ariko iki ariko cyizere- aba- honorable abanyika yavuze ati "I- iyo ubutegetsi bukoze neza urashobora gushigikira ibyo gukoze hama iki ukoze cyizere nabwo iki gakemura cyizere nacyo kiva mu bikorwa ukora kiva no muri kahise ibyo wagiye urakora ega nibyo nyine kahise kawe ari keza abantu barakwizera mwa kahise kawe gafise ga- ga- gafise eh, ibi- Agahazi.
aga- agahazi abantu bakavuga bafise y'amakenga cyera bati ukuri rero uyu mugwi birashobora kugora ingene bova bashika kukuri nyako kuko warumvise ko abantu batanguye kuvuga amazina y'abazowujamo bat- ba- ba- n'amaturo ataraba twarumvise mbere umukuru wa- hati hano gwa nubwo umukuru wawe azobuye niko byakiye bigenda uvuga rero ko aba batoye ibiza vyaheze Ha, we- we- none ko ayo ma- iryo zina ryari rya- ayo mazina yavuzwe kera Tu- kandi n- bariko bajyana amadosiye Oh, honora- honora- tukaza twumva gutyo Honorable None- Banyika, none wumva- wumva- kubera iki mwaza gutora ko bifata ibiza vyaheze gute?
mwagiriye iki ibyo nimwe mubizi nimwe mubivuga je ntabyo nzi kwere mwebwe mwa ati- ya- iz- ni izina ry'uzotwara mu ryaza ryamenyekanye amatora ataraba nashaka je nari mvuye hanze y'igihugu ariko nashise ntora ko abandi batoye yego nta ngorane nabonye ariko ntiwari wigere wumva bavuga bazorongora uwo mugwi Eh, sinzi imbere y'uko amatora
ntabyo nigeze numva hari ivyemezo bigu- biguhumuriza yuko uwo mugwi utazohengama Bo, nibaza ko um, hagati y'abantu tutakwiye gu- gukura ugutinyana tukegerana kuko iyo umuntu ari kure yawe umufata nk'igikoko muga akwegereye washobora kubona ko ashobora ku- aba umuntu mugaheza mukavugana burya hari ibyo twibaza kuri leta cyangwa bamwe kino gihugu ko ariko barakora nabi muga ubegere ugasanga ko hariho u- ibintu bimwe bimwe nawe utahura rero dukwiye nk'abarundi dukwiye kwegerana Mm, mbo akarorero mm, urabona ko dufite ikibazo muri kino gihugu eh, cy'ibindi bihugu twegeranye cy'imigenderanire imigenderanire ariko hajya wegereye uravuga ati "Mm, tikombe bimeze uko umugabo wegereye ariko ubwiye uvugira hariya kure cyane urashobora ku- kuguma ubona ko hari ikibazo umugabo wegereye usanga koko hari utu- utuntu tw'utunenge tutameze neza nawe wonegura rero je naza abarundi ntituri benshi cyane Ah, naza ko hagati yacu akwiye gu- kuba guca bugufi Ah, tukirinda amajambo yo guterana amakike kugira ngo nimba umpanura umpanure bariko bararongora igihugu burya ntabwo uzi ibyo bagora n'ibyo bashoboye ibyo rero bagora tubatera amajambo kandi siko ndabavugira nifuza ko umuti waboneka ariko kandi habaye guca bugufi Ah, urashobora kuja muri laboratware ugiye kurondera umuti bigufata umwanya munini kandi uwurondera utekereje tukwiriye ku- gufata izo nzira zo kurondera umuti wa kino gihugu dutekereje ukuri ni- ko kikahise ni gushaka kujamwo ibintu vyu- vyo kwihorahorana
Ah, egome birashoboka ariko kandi nk'abarongoye igihugu barakwiye kumva ko bishoboka kugira ngo barangene bokinga kugira ngo ivyo ivyo bibi ntibishobore gushika nabivuze bariko turiko turondera ukuri kw'ivyabaye twese twavutse mu bihe bitoroshe vy'intambara aho twagenda tubura abavyeyi tugasanga wakuze uri imfuvyi rero ivyo vyose nibizotera ikibazo ugasanga hirya no hino mu by'amavire morte naka yaranteye ibuye naka yaranyiciye kanaka amashavu ntashobora kubura bisaba rero ko turondera turonka ahantu harongoye igihugu baciye bugufi bafise intumbero koko yo guhuza abarundi bose kandi sinibaze ko mu bahutu abatutsi n'abatwa twese dufise ivyiyumviro vyo gucanamo nifuza- nibaza ko dufise intumbero yo kubana twese twa- kuko nimba umuntu ashobora gukena mu bwoko bwose ari abakene nk'uko nakivuze n'ubugwibugwi bw'abantu bari hejuru baba abantu bize abasoda usanga bafise ibyo bashingiye kugira ngo bashobore kudurumbanya bagaca bakoresha bari abantu bari hasi eh, bitekerereje
ukubaha arafatwa nk'abahoze mu gisoda cya kera abaho- abahoze mu gisoda cyo mu ishyamba nka mwebwe ntibabe bariko barafatwa nta makenga biteye
none byakozwe ntitubizi reka ndaguha akarorero nuko rero wese atari ngaha abantu bahungiye ku bumwe abantu bahunze inyuma y'urupfu rwa ndadaye indahiro yarahiye eh, nuko ntuyisubiramo ariko ndazi ko byari bimugoye muri icyo gihe muri politiki none ariko arabikora yari abanezererewe ntibari abasoda b'icyo gihe bari bahari bari kuhadurumanya barasabye no hino cendebuka n'umusoda yankubise ngaha ambwira ati ibyo byiyumviro bihagarike ntacyo nari mfise nari nahunze ibyo byiyumviro yakwagiriza byari ibihe mbwira ibibazo ko ngo ko ndategura kwihora ariko biraba mu misozi kuko bagenda barasa abantu ariko ntabyo nari mfise urumva ko nabo bashobora kuba bafise ibindi bibazo bitandukanye kugira ngo natwe eh tube magabo kugira ngo baraturangiza
honorable feneyasi ukuri niko ushobora gutuma habyuka agatima ko kwihora ariko hari ikibazo wambajije naho waki- wakibinjaniranya Ku- ukuri kova hehe nari ntangu- nari ntanguye kubivuga mu ca- ca- uranyarutsa kova ko- ubwa mbere kuzana icuka cyiza mu bya politike mu gihugu hakaba hakaba ituze izi nduru bibindu- zi- zi- zikagabanuka Ico- aho kuri wo kurondera hari ituze kigira kabiri nuko imigenderanire y'u Burundi n'amakungu nayo nyene yoba myiza ntituzi turaharigwa ivomo hirya no hino ugasanga turiko tu- twagirizanya n'ababanyi n'ingorane ibyo bigahagarara ariko yagize ati nk'ibyo uri kure hari nawe utabibona neza mugabo wegereye ugasanga ubutegetsi buriko burabikora neza ubiravye ega twebwe iyo bariko barabikora tubibonera tu- tubibona ku biri ku- ku- ku- ku- ku- ku vyamwa ega twebwe umunyagihugu akeneye ivyamwa vyiza gusa Ba- babi- babigize tubona ivyamwa tu- imi- imipaka ica yugura tuca twe tuca twigiramo nko mu rwanda tuca tugenda tukitemberera nta ngorane none gumye yugaye nta- ntajyana itomati janjye ntajyana iki no, wumva eh, eh, babi- wumva ngo babikora gute ega je nkeneye ibiboneka ngo bi- kugira ngo byakozwe twe turakebura gusa ikindi nuko ubutungane bwo kwigenga kugira ngo ntibukoreshe uvuze ngo bwo kwigenga
jewe ndatanga akarorero ubutungane ubutungane bw- ni- ni- ni- ni ubutegetsi bugira gatatu hariho ubutegetsi nshingwantwaro hariho ubutegetsi bush- bushinga amategeko hariho ubutegetsi eh, bushi- eh, inshinga- ingingo y'ubutungane urabye ingene ubutungane bushigwaho wovuga ngo burigenga abakozi bose banomwa par decret umushikiranganji ni wo muri executive niwe abatwara Ba- bateza kuba bafise ukuntu batunganije akaribo bonyene baraba hagati yabo bagatora bagashira nawe kuko ba- nibo bazinanye kugira ngo na bije ajya amafaranga bakoresha bateza kwigenga kugira inama nshingamateka yigenga muri bije ariko siko bimeze ibyo byose rero aho bwa kwa kwigenga ni- na- na- kwa kubutungane ni- ni kuraboneka mu burundi aho ntituvuze rero hamwe wumva ngo mfatira naka ku telefone ugasanga umuntu akiyafatwa ngo curu- ngo ruce gutya ugaca ruca gutya nyine ku telefone ibyo byose rero bi- bikaba- bik- bigahagarara bikaba kugira ngo ukuri kuboneke ikindi ibibazo by'agateka kazina muntu kakubahirizwa izi nduru z'uko hari abantu basanga ariko batotezwa bafungwa bazira ubusa bigahagarara niho nuko ukuri kushobora kuboneka kuko uku kuri ibintu bya politiki bitameze neza kuzogora kuboneka kuko ugiye kukubaza azubaza eh nindaze kumbaza ucu usanga hari abaye kwinubana urumva rero ibyo nibyo nashaka nagaruke ko naho niyo niyo kova kova muri ibyo rero Nuko- nuko twabanza tu- tuka- tu- tugata- tugategura ibintu byotuma uko kuri iyo gushobora gu- kuboneka rero ukuri guserutse ntigushobora kuvyura agatima ko kwihora ni bimwe nababwira nababwira nti ukuri kurababaza ariko iyo ku kuri kuronderanywe abantu bashize hamwe ibyo byo kwihora ntibyobaho abarundi bose abahutu abatutsi abatwa bashyize hamwe bakabona ati kijya kirera twabonye ko twese kera Ni u- umva bi- u- uwundi- uwundi yoza guca hehe woza kuvuga ibindi akavuga ati uri kuratubesha rero ni uko abantu babanza hakaba ikintu kwita koheziyo sosiyale bakanywana bakanywana kugira ngo uko kuri kube nk'umugozi ute- u- ubahuza urumva rero iyo iyo iyo hagiye habyutse abashobora kuvuga ayandi majambo barabura aho baca kuko baca bati twebwe ibyo si byo tuzi ariko iyo gu- iyo uko kuri kut- kutarondewe neza abantu bagaca hejuru bakinzu kubakira ku musenyi ba bandi bandi baca baca iruhande ngo bariko barababesha usanga rero harahabyutse ingorane twebwe kuri siwe twifuza twifuza ukuri guciye mu ibi nakubwiye kandi ku niko kuwufasha niko kuwufasha kuko batabambaye gukuraho izi nzitizi kuko kuri guca kugora guca kubara kubakirwa urakoze cyane ndangirize kwa honorable banyikwa hakorwa iki muri uyu munota usigaye akubwiye ko ino ko abarundi tutaza gutahura ko uburundi butaza kubaho kandi kugira ngo bubeho ni uko ukuri kuzoja habona Ah, nibaza ko nk'uko mubivuze ukuri ni ikintu kizofata umwanya barondere ibyabaye hama bije hamwe byose hanyuma abarundi twese tuvyemeze ko ah, ari ingingo dushitseko nk'uko yakivuze ntibikunda naje nashaka gutanga impanuro ku muntu wese yoba agifite agatima ko kwihora muri kino gihugu ko yagashira hasi kuko ntabwo izoshikana kuko je nihoye ubundi azotegura kwihora nihoye ubundi azotegura kwihora ntibizorangira rero kano kanya kari akanya keza yuko abantu baja hamwe kugira ngo abahutu abatutsi n'abata twese twumve ko turi abarundi rupepure ini hanyuma tugire ukuri kumwe tugire kahise kamwe tugasome kumwe muri ubwo buryo ibi byabaye byose bizogenda bifutangana buke buke gushika tuzoshika ku bantu bumva ko ari igihugu kiri hamwe kandi gitomowe urakoze cyane ndagushimire honorable adolphe banyikwa nibutsa yuko uri umushingamateka mu mugambwe fnr w'abanabarimwe wakoze kitaba kino kiganiro mwakoze namwe ndabashimiye no hanyuma tuzokwitaba urakoze ndagushimire nawe honorable fenias nigaba nibutsa yuko uri umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka sabanya frodebu wakoze kitaba kino kiganiro ego mwakoze kudutumira natwe turabashimiye urakoze nongere nshimire bo bahisemo kudukurikirana ndabipfurize mwese kuranirwa mu banki no mu byanyu naho ubutaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo yanyu ijwi ry'amerika kandi ni kuri facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com aya makuru rero n'ahangaha tuyashoreje mbibutse gusa ko minisiteri y'ingabo z'igihugu cy'u rwanda itangaza ko abantu batazwi ejo ku mugoroba barashe imodoka z'abagenzi eshatu mu muhanda zigeze mu murenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo abantu babiri barapfuye abandi umunani barakomeretse hanyuma aba- abagabye icyo gitero bahungiye mu ishyamba rya nyungwe ubu ngubu ingabo z'igihugu zirimo zirabakurikirana nk'uko itangazo ry'iyo minisiteri y'ingabo ribivuga ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza murakarama